Dooktar Orooliyaanaa Daani'el keessummaa keenya har'aati barreessaa kitaabaa odeessa yookaan wagii afaan Oromoo Ihim jedhamuuti. Ihim erga jalqaba maxxansamee yeroo baatee afuriin caalle keessatti kitaabota kuma kudha lama caalaan gurguramuu dubbatu. Barreessaan kitaaba Ihim kun gam tokkoon Dooktora Fayyaa Beeladaalee gam kaaniin barreessaa Hogbarruuti. attamiin wal cina deemsisan kitaabi him kun barreessuuf maaltu isaan kakaase naakoor malkaati kan gaafate akkas jedhu.
Him kitaaba jedhu kana barreessuudhaaf gosoota kitaabaa nuti qabnu keessaati boca kanaan kitaabii barreeffamee jiraachuu dhiisuusaa fi anis baay'inaan kitaabota afaan amaariffaa keessaati gara caallu wag isa jedhamu kan dubbisuu kooti. Namoonni tokko tokko odeessa waan akkasii yeroo inni sattuu walii waan hin gallee fi waggisuma jedhu sanaan kan inni yeroo baay'ee deemu. Sana qofatu hin taane hem jechuun immoo wantootuma kana hundumaaf deebiidha. Yeroo gadditus yeroo gammaddus waa dinqisiifachuun kee waan oolu miti. Kan biraan mata dureen hem jedhu tokko keessa jira. Inni sun immoo maa inni kaaraaktarii yookiin immoo akka taatootti namiin bocee keessa kaa'e sun yeroo baay'ee wantoota inni haasa'uuf akkaataa inni itti wantoota ilaalu ehem nama jechisiisudha jedhee waan inni yaadee fi mata duree sana hedduu fi barbaade kan biraan garuu mata duriichis xinnoo ishee adda jedhee gatiin yaadee fi namoota birattis haala sanatti gatii fudhatamee jiruufis fayyadamuu barbaadeen.
Ehem kitaaba fuula dhibba tokkoo fi jaatamii ja'a qabu kitaaba kana keessatti mata dureewwan gurguddoo kanneen kudha sadii ta'an jiru hangam. Dubbistoota biratti jaallatama siif argateera. Deebiin gara kee dhufu maal fakkaata?
Uummata bira ga'uunsaa wanta namatti toludha. Namooti baay'een dubbisaniiru. Kitaabichi gurguramuu qofatu hin ta'in namni dubbiseera. Yaadas naa kennaniiru. Wantoota sisirreessuu qabus wantoota irratti gaarii ta'es inni sun immoo kan bor hojii gaarii tokko hojjedhu naga kaaseera.
Yeroo barreessitu jechoota afaan Oromoo hin taane kanneen biroo dibattee itti fayyadamtee jirta. Hin baratamne maaliif akkas goote?
Sana namootas mariisiseera. Sababiin isaa maa inni yeroo barreeffamatti finnutu afaan Oromoo qofa haa ta'u jenna malee yeroo baay'ee haasaa oolla. Yeroo afaan Oromootti filuuf jettu immoo wantoota akka sanatti iddoo sanatti galanii yaada keessiif ibsan hin jiran. Garuu callee dheetuu hin taane kanan keessa gashee waraabbii qeenxeedhaan hin kaa'e. Maaliif ogeessota afaanis mariisiseera. Waraabbii qeenxeedhaan kaa'u jechuun akka afaan sun afaan ergisaa ta'e ni beeksisa. Sanaafidha garuu wanti keessatti gashuudhaaf inni barbaadeef maaliif yaadi sun uummati beeka afaan oromootumaa haasa'u keessa makeen haasa'a garuu yeroo kitaaba kana dubbisu akka inni irra caalaa hubatuuf akka inni galuufiif jecha wanta yaade musirriitti naa ibsa laata jedhee gatiin yaadeefan jechoota muraasatti fayyadamuu yaade keessaa sana immoo waraabbii qeenxeedhaan kaa'eera.
Ihimii maal dabaleera jettee yaaddu? Aartii afaan Oromoo irratti wanti na hanqataa ammallee fooyyessuu hin qaba jettu.
Wantooti na hanqatan baay'eedha. Kitaaba wagii kan barreessan ijoollee baay'een ni ba'u. Ammuma iyyuu argaa jirra. Ba'uu yoo baatan iyyuu feesbuukii irratti ijoolleen barreessan dhufaniiru. Ijoolloti naquun naman jijjiru. Isaan sun kitaaba ajaa'ibaa akka isaan barreessan abdiin qaba. Kuna jechuun immoo ihiim kaayyoo barreeffameef galmaan geeraree yaadaa jechuudha. Yeroo kitaabii lammaffaa sadaffaan barreeffamuutti ka'u amma madaaluu hin dandeenyu. Ihiim milkaa'ee ramoo milkoofnee tilmaamuu hin dandeenyu. Gomti tilmaamuu eegalla. Yeroo kitaabii wagii tokko yeroo barreeffamu lama yeroo barreeffamu wantooti na hanqatan tokko gulaaluu isaarratti dogoggoroonni qubee xixinnoon ni mul'atu kan biraan ammoo seenaawwan gaggabaabbatan hafan jiru. Isaan sunituu bal'atanii barreeffamaniiti. Gaarii ture garuu namatti baay'isu dhiisuurraanis kan ka'e nama nuffisiisu dhiisuurraan kan ka'e sana godheen ture garuutu bal'atanii namoonni yaada yaada namooti naa kennanidha inni suni yeroo ittaanutti wanta furamee barraa'u dhadhee yaada.
Kitaabni ati barreessite Itoophiyaan haalli ittiin dhaqqabeetu jira.
Saawuz Afrikaa, Suwiidin, Faransaay biyyoota baay'ee deemeera biyya Arabaa, Ameerikaa, isteetota baay'ee ga'eera. Kitaabii baay'eenis gurgurameera achitti. Garuu maaliin deeman? Karaa namaa. Namni tokko kitaaba kudhan kitaaba shan sii fuudhee deema. Ijipti, Saawuz Afrikaa, Sudaan akkas akkasitti gurgurreera. Lafa Oromoon jiru lafa kitaaba barbaadan hundumaatti nan ergaa.
Komiinii barreessitootni kitaaba afaan Oromoo kaasan gabaan argannu namni nurraa bitu dhibee waan akkasiitu ka'a. Haala kamiin siif milkaa'uu danda'e?
Tokkoffaa beeksisa sirrii mattee yeroo makuu kennee hojjedheera. Waan kee yootiin beeksifatiin namni dhufee sirraati bituu hin jiru. Lammaffaan immoo miidiyaatti ammaammaa dhiyaachuun kosna gargaareedha yaada sababiinsaa feesbuukii irratti nan barreessaa uummatatti dhiyaachuudhaaf yaaleera. Dubbisuudhaafis gatii namni fedhuuf wanta kanaan dura namooti beekan irraati xinnoo karaa biraatiin dhufuurraanis ta'uu danda'a. Kan biraan garuu waan fedhayyuu yoo ta'e wanta tokko qabattee beeksiftee namatti dhiyeessiteennaan wanti sun gaariidha yaadeennaan uummati numa dubbisee yaada.
Kitaabni Ihim aktiivistii beekamaa fi daayirektara OMN kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed, itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Injiinar Taakkala Uumaa akkasuma muummee ministeera Itoophiyaa Dooktar Abiy Ahmed namoonni kun hundumtuu argatanii irratti siif mallatteessuu isaanii akkasumas kanneen dubbisanis akka jiran dhagee carraa kamiin argattee jira.
Haala garaa garaatiinidha. Obbo Jawaar Mohaammed istuudiyoo OMN deemeen kanan argadhe. Booda kaan immoo walgahii qabu turanii giddugala aadaa Oromoo dhufanii achitti argeen itti himee Dooktar Abiyyiin immoo qaamaan artistoota kabiroo wajjin deemeen ture. Yeroo sanaan argee itti kennee fudhachuun isaaniiyyuu na jajjabeessuurraan kan ka'e itti na mallatteessanii jiru. Inni sun immoo shoora mataa isaatii taphateera. Kitaabni kun akka inni uummata bira ga'uuf jechuudha. Kanaaf isaanii illee guddaan galateeffadha.
Dooktar Oroliyaanaa Daani'el jedhamta. Atoo geessa fayyaati.
Veterinarii Jimmaa Yuunivarsiitiidhaan baradhe amma dhaabbata dhuunfaa tokko keessan waa'ee qulqullinaa fi sadarkaa hojjedha kwaalitii kontiroolii ta'e.
Hojii kana lamaan haala kamiin waliin deemsistan?
Hojiin waa'ee qulqullinaa fi sadarkaa kun egaa hojii xinnoo walitti fufinsaan hojii hojjetamudha. Isa ruutiin jennu yeroo hojjechuu qabutti nan hojjedha. Sanbata sanbata gama aartiiti. Guyyaa hojii garuu gara caalu. Hojii irratti kanan dabarsu kan biraan immoo aartii Oromoo wanta si keessa jiruuf kan tokko wanta xinnoo tokkoon gumaacha jettee wanta qabattee kaatu gatii ta'eef yaaddeenaan yeroo keemma tokko qusachuu mar'arraan kan hafe wanti si daangessu hin jiru garuu wal bira qabee man amma man dandeetti madammadaalsisee man deeman.
Dooktariif barreessaa Oroliyaanaa Daani'el yeroo dargaggummaa kana waan irraa eegamu baachaan jira jedhee yaada.
Waaqayyoo fagalatonni wanta itti ofii koo ceephaa hin qabu garuu. Wanta yerootti hojjechuu qabduutti hin hojjenne tokko wantooti si daddarban hin jiraatu. Inni sun garuu maalidhaa sadarkaa ittaanuu fi qe'umsa sii ta'u jedhee inni kanan yaadu. Hojjedheera jedhee waan itti kooruu hin qabu. Hin hojjenne immoo waan ittiin of ceepha'uu hin qabu. Garuu amma hin danda'u ifaa jeera. Isa sanatti garuu nan gammada. Isa waggaa kudhan keessatti si darbe waggaa tokko keessatti hojjechuu hin dandeessu. Maaliif wantoota waggaa kana keessatti wantoota milkeesse yookiin wantoota raawwadhe. muraasi gatii jiranii fi jechuudha wantoota yeroo biraa dadhabe kan ammaa kanatti immoo kantiin godhee jira garuu dargaggummaa ammaa inni yerootti waan hundumaa gochuu dandeessudha yerootti baddu yerootti kuftu yerootti kaatu yerootti duutu yerootti jiraattudha kana keessaa garuu filannoon kan mataa keetiidha waan hundumaa sitti bareeda waan hundumaa immoo gochuudhaaf yaalta isa sana keessatti wanta gochuu qabduuf dursa laattee yerootti. Filachuudhaaf yeroo sii kennamudha. Garuu filannoon keessan yookaan si jiraachisa yookaan immoo si balleessa jechuudha. Dargaggummaa yeroo filannoon bal'aa fi filannoon sun garuu yerootti filannoo xiyyeeffannoodhaan filattudha. Jedhanii kana ayyaadha.
Waan afeeraa jettu yoo jiraate kanumaan haa ga'u gabaabsine.
Ergaa barreessitoota Oromoof wanti hin qabu ammayyuu jajjabaachuu akka qabnudha. Lammaffaan immoo uummati keenya. Wanta gaarii tokko immoo qabattee dhiyaattee feennaan uummata sinqaanessinidha. Kanaafiyyuu otoo abdiin kutiin barreessitooti keenya akka isaan barreessuu qaban. Dhaabbachiisa ta'uu namooti dhuunfaa immoo aartii deggeruudhaaf fedha qabanii fi aartii deggeran immoo deggersa isaanii itti fufanii barreessitooti keenya situu abdiituun kutiin namootumti aartii Oromoo keessatti hirmaatan kamiyyuu osoo abdiin kutiin gara fuulduraatti aartii kanaaf imaanaa isaanitti kennameef imaanaa munan ba'a jedhanii qabatanii ba'an. Gafiixaan baasanidha kan annaamsa dhaamu.
Barreessaa fi Dooktar Oroliyaanaa Daani'el guddiseensi galateeffadha.
Sinis xirraa kana waan laattaniif guddaa galatooma.